iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti muduteze amatwi mwabonye butandukana ikaze muri aya makuru turahera ku yo hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugezwaho na aloyizi bigirimana
Maramutse Tomasi turahera kuyavugwa ku mugabane wa Afrika igisirikare ca Burkina Faso kivuga ko igitigiri c'abasirikare baco baguye mu gitero c'abajihadiste mu buraruko bw'ico gihugu mu ndwi iheze caduze gishitse ku bantu ku basirikare mirongo itanu n'umwe aho ni nyuma yaho ibindi biziga mirongo ine na bitatu vy'abasirikare bitorewe ejo ku musi wa mbere abo basirikare baguye mu mutego mu ntara ya Udalane hagati y'ibisagara vya Deu na Ursi. Igisirikare ca Burkina Faso cavuze ejo ku musi wa mbere ko carungitse abandi basirikare muri ako karere kandi ko n'abasirikare bakomeretswe bakomeretse batwawe mu bitaro. Iki gihugu co mu burengero bwa Afrika kimaze imyaka indwi mu bwicanyi bukorwa n'imihari y'iterabwoba ya Al-Qaeda hamwe n'uwa leta ya Kisilamu. Iri terabwoba rimaze guhitana ibihumbi vy'abantu hamwe n'abashika imiliyoni zibiri bamaze guteshwa ingo zabo. Kuri Afrika kandi ishiramwe mpuzamakungu ONU risabira Malawi imfashanyo yo guhagarika ikiza ca kolera kimaze guhitana ubuzima bw'abantu hafi igihumbi amajana ane na mirongo itanu ku bashika ibihumbi mirongo ine na bitanu banduye. abahinga mu by'ubuvuzi muri Malawi bavuga ko mu gihe atacokorwa cihuta mu guhagarika irandagata ry'uwo mugera igitigiri c'abandura gishobora kugwizwa na kabiri mu mezi make ari imbere onu ivuga ko ikeneye vyihuta imiliyoni mirongo ine na zitanu n'ibice bitatu z'amadolare y'imfashanyo zo kurokora ubuzima bw'abantu muri ico gihugu ca Malawi onivuga kandi ko iyo mfashanyo igenewe imiliyoni zine z'abanyagihugu muri Malawi barimwo n'impunzi zingana n'ibihumbi mirongo itanu na bitandatu hamwe n'abasaba ubuhungiro bari mu bice bibangamiwe cane n'iyo korera korera muri Malawi yatanguye kugaragara mu kwezi kwa gatatu umwaka uheze kandi imaze gukwira mu turere mirongo ibiri n'icenda nayo hanze y'umugabane wa afurika ku mugabane wa amerika muri brezil abatabara baraharura baharurwa mu majana bariko bararondera abo baba bagihema inyuma y'isenyuka ry'imisozi ryatewe n'imvura y'isegenya yishe abantu bashika kuri mirongo itatu na batandatu iyo myuzure y'imvura yabereye muri leta ya sao paulo iri mu bumanuko bw'ico gihugu mu mpera z'indwi irangiye ahasinzikaye cyane ni mu gisagara ca Sao Sebastiao ahafuye abantu bashika kuri mirongo itatu na batanu buramatari wa leta ya Sao Paulo Tarcisio do Fretase yavuze ko abandi bantu mirongo ine batazwi irengero n'abandi hafi majana umunani batagira uburaro umukuru w'igisagara ca Sao Sebastiao Felipe Augusto yavuze ku munsi w'Imana ko amazu hafi mirongo itanu yasenyutse muri ico gisagara bitewe n'ivyondo vyavuye mu misozi yasenyutse. Akanama kawuni kajejwe amahoro n'umutekano ku isi naha muri leta z'ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa mbere karashikirije amakenga ku itangazo ryasohowe na Israeli ryo mu ndwi iheze aho Israeli yatangaje ko igiye kwiyagurira uturere two kubakamwo ayandi mazu mashasha mu ntara ya Sijordania. Israeli ivuga kandi ko igiye no kwemeza biciye mu mategeko utundi turere icenda isanzwe yarigaruriye imbere yaho. Bubaye ubwa mbere mu myaka irenga itandatu ibihugu cumi na bitanu bishashe muri ako kanama kawuni kajejwe umutekano bivuga rumwe kuri iyo ngendo ya Israeli. leta z'ubumwe za amerika yahoze yamikingiye ikibaba igihugu ca israeli mu kanama kawoni ibi bibaye kandi mu gihe ubwicanyi hagati y'impande zibiri bwabaye ndanse aho abanyepalestina hafi mirongo ine n'indwi hamwe n'abanyisraeli cumi bamaze kwicwa kuva aho umwaka ushitse ubu ambasaderi wa amerika muri onirinda thomas greenfield yavuze ko ONU idashigikiye umugambi mushasha wa Israeli wo kubaka amazu ibihumbi mu ntara ya Cisjordania. nayo ku mugabane wa buraya abategetsi muri birimaniya hamwe namwe mu mashyirahamwe barashyizwe mu bihano by'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya ejo ku munsi wa mbere bibaye ibihano byo ku nshuro ya gatandatu icyo gihugu kimaze gufatirwa n'uwo muryango w'abanyaburaya bagirizwa kugira uruhara muri kudeta yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe yakuye ku butegetsi leta yatowe biciye muri demokarasi kandi yari irongowe na aung san sushi iyi kudeta ikaba yateye imivurungano n'ubwicanyi muri icyo gihugu ibi bihano bitumbereye abantu icyenda n'amakompanyi indwi ab'ubumwe bwa buraya buvuga ko bari mu batumye haba ubwicanyi mu guhungabanya uburenganzira bwa kiremwamuntu muri icyo gihugu abegwa n'ibyo bihano bishasha by'ubumwe bwa buraya barimwo umushikiranganji w'amasoko ntanganguvu wa birimaniya abategetsi bakuru bakuru mu gisirikare abanyepolitike hamwe n'abagwizatunga bashigikiye ubutegetsi ubumwe bwa buraya bwarahanye kandi ibisata byegukira ubushikiranganji bwo kwivuna abansi hamwe n'amakompanyi yegukira leta n'ayo abikorera utwabo yahaye igisirikare ca birimaniya amafaranga hamwe n'ibigwanisho bavuga yuko ari byo byatumye abantu bahohotegwa agateka kabo abafatwa n'ibyo bihano bafatiwe barafatiwe amatungo bafitiye ku mugabane wa buraya kandi babujijwe kwinjira kuri uyo mugabane
ijwi ry'amerika aloyizi bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru avugwa muri iki gitondo hirya no hino ku isi mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe muri tanzania polisi yo mu ntara ya kigoma yatangije gahunda yo gushakira umuti urambye ibibazo by'umutekano mu nkambi y'impunzi ya nduta iyi nkambi ifise ingorane nyinshi benshi barapfa hazokwama haba ingorane uko nyene kandi abantu bazokwama baza barapfa bicwa n'abandi uko nyene rero twasaba un irabe uko ibigenza ibidufashemwo uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi baba mu nkambi ya nduta muri tanzania muri repubulika ya demokarasi ya kongo abahunze muri teritwari ya rucuru bajya mu nkambi ya kanyarucinya bariya batangiye kwiyandikisha kugira ngo bazatore naho abarundi bakorera imirimo itandukanye muri kongo barasabwa kutivanga muri politiki y'iki gihugu amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane ntimujye kure muri kumwe na tomasi kamirindi nk'uko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi muri repubulika ya demokarasi ya kongo abaturage ba teritwari ya rucuru bahungiye mu nkambi ya kanyarucinya muri teritwari ya nyiragongo ni mu ntara ya kivu ya ruguru baraye batangiye kwibaruza no kwiyandikisha kugira ngo bazatore amatora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu kwezi kwa cumi na kabiri gutaha jimmy shukurani bakomera ukorera igoma yaduteguriye inkuru irambuye
abarenga ijana na mirongo irindwi na batatu nibo bamaze kubarurwa mu nkambi ya kanyarucinya iri mu majyaruguru y'umujyi wa goma izi mpunzi zose zahunze imirwano hagati y'ingabo za kongo ifaridese n'abarwanyi umutwe wa makumyabiri na gatatu muri teritwari ya rucuru n'agace kamwe ka nyiragongo zahisemo kwibaruza nyuma y'iminsi n'iki gikorwa gitangijwe mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo aha turi ni ku ishuri ry'ibanze rya kanyarucinya rikikijwe n'amazu mato yubakishijwe amahema aha ni muri gurupe mamunigi muri sheferi ya bukumu abantu batonze umurongo muremure barindiye gufata amakarita y'itora bose barimo kubyiganira ku mirongo buri wese ashaka kwinjira kuko n'abandi benshi bari imbere mu cyumba cy'ishuri aharimo gutangirwa aya makarita hakizimana ndumviriye duhuye nawe amaze gufata ikarita ye yandi kwiyumva sanda akibazo ibinjimishe ni yuko maze gufata ikarite njasha iya mbere byari bigenze bite nayo yari ari nziza tu cyane ibyo byo biratubangamiye cyane kubona turi kubarurwa turi hano i kanyarucinya tutari mu byacu turi kurara no mu mabashe ibyo byo ni ibintu bikomeye cyane nibyo binari kutubangamira cyane ariko se mu by'ukuri abaturage bose bishimiye gufata amakarita y'itora muri ibi umutekano utameze neza bamwe muri bo baratubwira imbogamizi barimo guhura nazo kumva yuko nzeye umuntu usaba ikarita ndayibonye ni jasha tuvuge ngo tugomba kugira amakarita mashasha bwa mbere tukagarika tumye nanjye mfata iyo karite ni ukugira ngo nzave ino nzagere mu rugo nzamenyekane ko nari umudepurasi hano bari kubambwira ngo bitewe y'uko ngo bagomba kuzana abatemwe bitewe y'uko ngo bahereza amakare kubera ubuhunzi bamwe baragataye n'abandi bari kugabibiraho muno bari kugira ngo ni amafaranga ari mu mufuka njyewe uko ndi kubireba umuntu yavuga aho yaturutse n'akarere yaturutsemo akavuga amazina agaragara ku karite ye bakamurebera muri orudinateri habimana thierry ni umwe mu bayobozi ba sosiyete sivile muri rucuru nawe umaze gufata ikarita ye uyu kandi ni umwe mu bashyize umukono ku itangazo ryahamagariraga abaturage kutajya mu bikorwa by'ibarura igihe cyose umutekano utaragaruka mu duce baturutsemo natwe byaratuyobeye twari twarabyamaganye ku rwego rwa leta nyine tuvuga ngo leta iduzanire umutekano abaturage ntibaza gufata amakarita bafatire iwabo mu rugo buri muntu aho akomoka ariko byaje gutangaza leta iravuga ngo noneho buri muntu afite ikarita mu makambi ahantu atuye batuteganya yuko baraza kuduhereza umutekano bagasubira mu byabo abaturage n'abasigaye rucuro n'abasigaye muri za nyiragongo n'abasigaye kanyabayonga yo hose bakazabarurwa umutekano ubaye umaze kuboneka ubu maze gufata ikarite ariko noneho nkaba ndi gutangariza abantu bose bari mu makambi n'abasigaye rucuro iwacu uragenera gufata ikarite rero kwifatira i nyiragongo ntabwo nayifatire mu masantere y'igoma ahubwo hari amasantere ateganije akomoka irucuro bafatira aho ngaho abasigaye none ntibazaza kubongezaho bazabongeza ariko nyine ni mu rwego rwa politiki nawe urubunga baseme ni umusaza w'imyaka mirongo irindwi n'umunani we hamwe n'umugore we mukansanga reo kadiya tubasanze bicaye ku ibuye basohotse mu cyumba kirimo gukorerwamo ibarura bamaze kubona amakarita yabo ariko bavuga ko kubera ubuzima bubi barimo gucamo babona ikarita nta mumaro igira hano kwepe mboga bari gufata amakarite ariko cyane cyane inzara yo iratwishe umutekano muke urakomeje iwanje ni igisigari muri iro karite ya kanombe ubwo rero kuva igihe twaziye tumaze hano hafi amezi atandatu ubwo nta kintu twe twabona ari mu byo kugira ngo leta iturwaneho yo tuzanira ibiryo tukarya kuko ikarite ntacyo yamara umuntu yonayipfana kuyibona ni byiza ariko kuyipfana nari mu mbuga ndi kuyishaka ariko ni inzara ndi umukecuru ariko nenda gupfira mu nzu ndaho ndafata n'agakosi ndaho ndagira ute none inzara nirenda kumyica igihe ikarite ahubwo ndi kugira ngo nabyo birorere kugira ngo nicwe n'inzara ngo ni amakarite ndari kurya n'inzara yenda kumbuhura none uri gusaba iki ku buyobozi gusaba nduza ndi gusaba ibyo kurya ngo mbone ibyo kurya mbage ndi umukecuru mbone ndabona ubwakambakamba kujya gusaba ikarita no kujya kureba abantu nuyifata ariko cyane cyane iyo karita nuyisiga mu nzu nkajya gupfa n'inzara ngo hariya iyo karita nari mu mufuka mu mpunzi zitabiriye ibarura mu nkambi ya kanyarucinya harimo n'abayobozi b'inzego z'ibanze muri teritwari ya rucuru na nyiragongo nabo bahunze imirwano mashagiro eric ayoboye gurupe marugari imwe mu zigize sheferi ya bwisha muri teritwari ya rucuru aratubwira impamvu imuteye gufata ikarita y'itora bo ndishimye cyane kureba baduhaye uburenganzira bwo kubona ibitugenza kuko iyi karite yo tubonye buno ni iyo kugira ngo noneho tuba abakongomani icya kabiri n'umunsi guza twitorere abantu bacu bo dushaka uyongeraho se ubuyobozi bwa kongo kurangiza ikibazo cy'umutekano mucyo ukomeje kuzengereza abaturage abayobozi ni ugukora bishoboka kugira ngo noneho iwacu habe neza kuko nubwo batuzanira imfashanyo ariko tunari mu ngambi ingambi nta n'ingambi umuntu abaga neza ari iwabo iwacu habe neza ugire amahoro umutekano ugaruke ndetse n'abasigaye iriya babona uburenganzira bwo kubarura iriya iyo bari mu mutekano mubi kubyerekeye izindi nkambi zirimo impunzi nyinshi nka Don Bosco na Bulengo ntacyo ubuyobozi buratangaza mu cyumweru gishyize amashyirahamwe atabogamiye kuri leta na za sosiyete sivile zo muri teritwari ya Masisi Rucuru na Nyiragongo yari yasohoye itangazo rihamagarira abaturage kutitabira ibarura kubera impamvu z'umutekano Jimmy Shukrani bakomera ijwi ry'Amerika igoma ijwi ry'Amerika noneho tujye mu ntara ya Kivu y'Epfo ishyirahamwe ry'abarundi bakora imirimo itandukanye muri Kongo ryitwa abahahuriye cyangwa association pour la promotion de la solidarité de burunde au congo mu gifaransa rirasaba abayoboke baryo kwirinda kwinjira mu bya politiki ya kongo nko gufata amakarita y'itora no kujya mu mitwe yitwaje intwaro inkuru irambuye na vedasto ngabo uri uvira
abarundi bakora imirimo itandukanye muri congo batangije ku mugaragaro ishyirahamwe ry'abahuriye rizwi ku izina ry'igifaransa association pour la promotion de la solidarité de burundi au congo aho bari bateraniye kavimvira aba barundi barimo abubatsi abahinzi abacuruzi abatwara ibinyabiziga n'abakora muri za salo no mu tubare ndetse n'indi mirimo bavuge ko batangije iri shyirahamwe mu rwego rwo gukemura bimwe mu bibazo bigenda byibasira abarundi bakora imirimo itandukanye muri buvira joel mbaruku ni umuyobozi wungirije w'iri shyirahamwe avuga yuko basabye aba barundi bakora imirimo yabo muri congo kwirinda kwinjira muri politiki ya congo muri ibi bihe iri gutegura amatora ni ukuvuga ngo ubutumwa twahaye bene wacu bose bari ngaha twababariye ko nta murundi n'umwe wo kuhirahira aca avuga ngo agiye ngo kukorerwa arurema ni ukuvuga ngo agiye gufata ngo akarangamuntu kuko yibeshe agaca afata akarangamuntu igihe bazomufata ko bazomufunga muri santarari ni ukuvuga ngo twabahereje ubutumwa bwinshi cyane tunabahereza inama zitandukanye hirya no hino kugira ngo babe makini ntibazukore ikosa nk'iryo ryo kujya gufata ibyangombwa bya kongo hatungimana magnifique ni umurundi ukorera imirimo y'ubuhinzi za kagando na kawizi avuga yuko ishyirahamwe ryabo rizakemura bimwe mu bibazo bagendaga bahura nabyo birimo guhohoterwa ndetse no gufungwa n'inzego zishinzwe umutekano b'abarundi kenshi bakunda kugenda mu murima hariya barakunda kuza kubafata kuzana byangombwa ubu rero nyiri shyirahamwe ryacu kubona turijeho ni byiza bagiye kuza bagenda kuvugira abarundi nta murundi azoza ahura n'ikibazo kubera n'iyo bariko bibabana barakunda guca bavuga ngo ni abarundi cyangwa akabazo kose kabaye bavomye nk'abandi bana ngo ni abarundi ngo ni abandi ibyo kubera iri shyirahamwe ryacu ryaje rugiye kubyirukako tuze ingorane duhura nazo abarundi bihagarare umurindangabo francois akora imirimo y'ikimotari muri congo asabira ishyirahamwe batangije ko ryagerageza kuganira n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka muri congo kugira ngo bakemure ikibazo cy'urupapuro rwo gukorera muri congo bicara basabwa uwo ari we wese ngaha muri congo akwereka ko ari umushefu akagukontora dokima ikigira kabiri niyo dokima naho uba uyifise ufise sepejere yawe ufise pasiporo yawe cyangwa resepasi agenda ayifise ngiyi akaca akubwira ngo ibyo ntibihagije uzana peremide sejuru iyo peremide sejuru nibadufashe bagende bayishyire kuri forontiyere ku nzira itswi n'amategeko hajya bakugonge bace bayikwandikira bayiguhe hama byerekane yuko ya sejuru nimba ari amezi atatu cyangwa ane kuko bakunze kuyishyiraho amezi atatu tubimenye ku bwa yindagije imana asanga kuba ishyirahamwe ryabo ryemewe n'amategeko yo muri congo kandi rizwi n'abayobozi batandukanye rizagabanya ibibazo abarundi bagenda bahura nabyo muri aka karere iri shyirahamwe ikintu rigiye gukemura rigiye gufasha kwanza abarundi bose bahurikiye ngaha ni ukuvuga umuntu agize ingorane y'ikintu mu nzira runaka afite uburenganzira bwo kwitura ku ishyirahamwe mugabo mu gihe yiyandikishije ishyirahamwe rya asosiyasiyo ikamumenya ko ari umurundi ari ngaho muri congo afise ibyo ariko arakora bizwi n'amategeko yaciye mu nzira y'amategeko atangorane n'imwe afise bamwe mu bayobozi barimo mu nzego zishinzwe umutekano za congo bari muri ibi birori byo gutangiza iri shyirahamwe ry'aba barundi bakorera imirimo yabo muri buvira babasabye kwirinda kwinjira muri politiki ya congo irimo gufata amakarita y'itora ndetse no kujya mu mitwe yitwaje ibigwanisho nubwo nta mibare itangwa y'aba barundi bakorera imirimo yabo muri buvira ariko hari aho usanga imyinshi mu mirimo y'ubwubatsi ikimotari ndetse no mu tubari usanga yiganjemo abarundi vedase ngabo ijwi rya amerika buvira
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com youtube na facebook voa radiyo yacu tujye muri tanzania polisi yo mu ntara ya kigoma yaraye itangije gahunda yo gushakira umuti urambye ibibazo by'umutekano mu nkambi y'impunzi ya nduta no mu baturanyi bayo james jovin umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri tanzania arabikurikirana iyo gahunda yo gushakisha umuti urama ku bibazo bitandukanye bituma umutekano muke hagati y'impunzi n'abaturanyi bazo yabaye kuri uyu wa mbere mu nama yahugiye zimwe mu mpunzi zo mu nkambi ya nduta abarongozi b'inkambi hamwe n'abatanzaniya batuye mu bigigi biri hafi y'inkambi ya nduta bwana faraja joji yaserukiye umurongozi mukuru w'igipolisi mu ntara ya kigoma muri iyo nama yavuze ko kanini impunzi n'abaturanyi bapfa ubusuma mu masambu yabo ikibazo cy'inka inkwi gufata ku nguvu abakenyezi hamwe no gukoresha impunzi hama ntibabahembe bigatuma umutekano hagati yabo uhungabana yavuze ko leta ya tanzaniya igabisha amashyirahamwe yose akorera mu nkambi ya nduta gutanga imfashanyo zikwiye ku mpunzi mu ntumbero yo kugabanya abantu basohoka inkambi kujya guca ingero cyibure kwiba mu masambu y'abaturanyi bigatuma haduka injyane no gukubagura abakenyezi bituma umutekano uhungabana hagati y'impunzi impunzi n'abaturanyi bazo.
Changamoto nyingi za wakimbizi kutoka zimeanzishwa na utamaduni wa sisi kama Watanzania kuwachukua na kuwafanyisha kazi.
Ibibazo vyinshi bituma impunzi zisohoka mu nkambi bivana nuko mukunda gukorera hamwe, gukoresha impunzi mu bikorwa byo kurima, kuragira ibitungwa, gufyatura amatafari no kubaka amazu, murakora ubucuruzi hamwe, kugurishana ibiribwa n'ibindi bituma mumenyerana cyane, hama hakavamwo amabi harimwo kudurumbanya umutekano polisi ikeneye gukemura ibyo bibazo mu ntumbero yo kubona haba umubano mwiza kushirikiana na mkimbizi bamwe mu baturanyi b'abatanzaniya bitabiriye iyo nama boko bwabo bavuga ko ingeso zabo zitandukanye n'abarundi mu mibereho ya buri munsi bigatuma amabi hagati y'impunzi n'abaturanyi yama yabaye iminsi yose gusa basaba amashyirahamwe yita ku mpunzi kubakwiriza imfashanyo zisabwa mu buzima bwa kiremwa muntu kugira bagume mu nkambi nk'uko amategeko agenga impunzi avuga wewe kama sasa mkuu wa kambi tunaomba utusaidie wewe umurongozi w'inkambi turasaba udufashe cyane urazi neza ko ingeso zabo natwe abaturanyi zidasa ari nayo mpamvu minsi yose umutekano wama wahungabanye mubigishe kandi mubahe imfashanyo zikwiye kugira bagume mu nkambi ili nchi yetu iendelee kuishi kwa amani wakimbizi kuingia kijijini ni nguvu kubwa.
Impunzi zikoresha inguvu nyinshi mu gusohoka inkambi, twebwe abaturanyi ntidushoboye kubazibira. Ico kibazo leta niyo gusa yoshobora kugikemura kugira tubane neza.
Kwa hiyo hili linahitaji nguvu kubwa.
Zimwe mu mpunzi zahaye ikiganiro Ijwi ry'Amerika zazisanga ahanini gituma basohoka inkambi ari ikibazo c'inkwi gihambariye abatari bake, ubugari bwa buri munsi butuma baja gushaka ivyo gukabukanya no kutaronswa imfashanyo za nkenerwa zikwiye bigatuma bajya guca ingero mu baturanyi gutyo bigatuma haba ingaruka mbi zituma injyane n'ubwicanyi hagati y'impunzi n'abaturanyi babo turumva abagwana bagakomeretsanya turumva n'abagwa mu mazu turumva n'abantu usanga twumva inkuru ngo ngo babatwaye mu ijoro ntitumenye iyo bagiye ni mu gihe cyo gusenya urashaka kuza kumva ngo bamwe bagiye gusenya ngo bamwe baguyeyo ibyo byose umva n'ibibazo hanyuma agasanga benshi baragenda no guca amahera agasanga bamwe baguye baguyeyo mu bijiyumva byose ntibyoroshe kuko iyi nkambi ifise ingorane nyinshi benshi barapfa hazokwama haba ingorane uko nyene kandi abantu bazokwama baza barapfa bicwa n'abandi uko nyene rero twasaba UN irabe uko ibigenza ibidufashemwo polisi muri komine kibondo yatanguje irondo ubushakashatsi n'isakwa ry'abagizi ba nabi babarizwa inyuma y'inkambi bama bahungabanije umutekano hafi iminsi yose mu bitigi bitangwa n'igipolisi muri komine kibondo buri uko umwaka utashe impunzi zirenga gato mirongo itatu ziraburirwa irengero abandi barenga cumi na bane ugasanga biciwe inyuma y'inkambi bazira ibintu bitandukanye harimwo amatati hagati y'impunzi n'abaturanyi bazo kuva mu nkambi ya nduta iri mu gihugu cya tanzania james jovini ku bw'ijwi ry'amerika mu burundi abantu batanu baharanira uburenganzira bwa muntu bari bafungiye mu biro by'iperereza bimuriwe muri gereza nkuru ya mpimba i bujumbura perezida wa cnidh komisiyo yigenga y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu sixte vinyi nimuraba avuga ko bizatuma imiryango yabo ishobora kubasura yavuganye na mugenzi wacu venuste nshimiyimana ukorera mu biro by'ijwi ry'amerika i londres mu bwongereza erega nk'uko bisanzwe bizwi urazi ko iyo hari amatohoza hari ikintu umuntu wese barashobora kumushyikira bakagira amatohoza igikuru gusa ni uko ubutungane bukora ukutegeka birekura hanyuma amatohoza akaba hanyuma uwagirirwa icyaha akaronka abashingwamanza bamufasha kugira ngo arengaho bimwe mu byaha bya mbere byagaragajwe baregwa harimo kwakira amafaranga avuye hanze ahantu hatazwi mwebwe nka sendehashi mubibonamo icyaha cyabaviramo gufungwa ikintu cyose kigengwa n'amategeko nk'abaharanira agaciro na muntu icya mbere dushyira imbere n'amategeko ni ukuvuga ko iyo hari itegeko twese tubanza tukarikurikiza mu gihe rero ubutungane bwabona yuko ari iteka kugira bihenzwe bufata ingingo zibereye ikindi twamenye ni uko babajijwe nta babunganira mu mategeko abavoka bahari ibyo mubibonamo ikintu gikwiye tumaze kubashika twebwe turashobora kubabwira ko twabonye yuko barashoboye kuronka abavoka mu gihe bari imbere y'umumajisira bararonse umwavoka ashobora kubakurikirana urubanza aho bataronse umwavoka ni igihe bari bagifatwa amakuru dufite kuri uyu wa mbere ni uko ku wa kane nijoro bavanywe mu igendereza bajyanwa muri gereza nkuru ya mpimba ibyo bisobanura iki kuri mwebwe icya mbere ni uko twamenyesha yuko batamaze umwanya munini mu igendereza icyo ni cyiza kugira ngo bashobore kuronka imiryango ishobore kubaramutsa neza bitagoranye bashobore kuronka abashingwamanza bashobora kubakurikirana atangorane biteye kuko urabona ko iminsi bamaze nawe umunsi umwe ari munini niya bamaze iminsi mike icyo ni cyiza hanyuma twe icyo dushyira imbere ni uko ubucamanza bwokora hanyuma bukaduha umuco ni ukuvuga yuko icyo dushima ni uko bashoboye gushyira imbere ya sentare hanyuma tugasaba yuko amatohoza cyangwa kuburanishwa byoba n'ingoga kugira ngo tumenye ukuri kuko biragoye kumenya ukuri iyo utumvirije ingingo ya sentare sixte vinyini muraba umuyobozi w'inama y'igihugu yigenga ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu burundi ndagushimye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika
nshuti muduteze amatwi aha niho aya makuru ahumurije mbashimiye cyane rwose ko mwahisemo gukurikira ijwi ry'amerika mbararikire kandi ibiganiro iwanyu mu ntara guhera saa saba na murisanga guhera saa kumi maze rero mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na tomasi kamirindi murakarama
It's a MP record. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika, tusikilize sauti ya Amerika, ielewe, ielewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. tusikilize sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Ielewe, ielewe.
Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo.
Dusangire ijambo yahuje benshi benshi muri sanga yakoze byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara